igihe mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika murayumvira mu burundi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda muradukurikira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu banywa inshuti zacu mwiriwe neza perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame yijeje abanyarwanda ko yiteguye gukora ibirenzeho ku iterambere ry'igihugu igihe yaramuka yongeye gutorwa twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora imyaka ishize twiyobora n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kugira umwanya wo kuyobora igihugu perezida kagame yabitangarije mu kiganiro yagiranye na za televiziyo n'amaradiyo muri village urugwiro aho akorera mu rwanda kandi leta yashubije ba nyirayo amazu y'ubucuruzi imahoko mu karere ka rubavu abana b'abangavu barenga magana ane na mirongo itanu bataye amashuri mu nkambi z'impunzi za nduta na nyarugusu muri tanzania bigira kurongorwa naho perezida vladimir putin w'uburusiya azajya mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri koreya ya ruguru mu gihe amahanga afite impungenge ko bafatanya mu ntambara yo muri ukraine azagera i pyongyang ejo aya makuru n'ayandi twabategurira ni mu kanya gato ikaze muri kumwe na thomas kamirindi umuryango w'ubumwe bwa afurika uramaganira kure ubwicanyi bwo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo diane ninahazwe araduha ibindi kuri iyi nkuru
umwe bwa afurika buvuga ko mu kwezi kwa gatandatu konyine abantu baguye mu bitero by'abitwaje ibirwanisho mu buseruko bwa kongo ari ijana na mirongo itanu komiseri mukuru w'ubumwe bwa afurika musa faki mahamad yavuze ko baronse ivyegeranyo vyerekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'umurwi wa adf wiyitirira idini rya kisilamu itangazo ry'ubumwe bwa afurika ribandanya kuvuga ko ubwicanyi uwo murwi ukora ku nzirakarengane z'abasivile bo mu ntara ya kivu ya ruguru cane cane mu bisagara vya Beni na Lubero byongereye cyane muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na Musa Faki Mahamat ubumwe bwa Afurika butera ivyatsi ubwo bwicanyi bwongera busaba indongozi za Kongo gukorana n'ibihugu bibanyi vyayo kugira ngo ico ubumwe bwa Afurika bwita iterabwoba ririko rishinga imizi muri karere ka Afurika y'ibiyaga binini rituzwe umuryango umwe bwa Afurika wibukije muri iryo tangazo ko witeguriye gufasha mu twigoro twose tugamije gutuza iryo terabwoba ibitero ubumwe bwa afurika bwiyamiriza mu itangazo ryabwo vyegekwa ahanini ku murwi wa adf gusa urwanya ubutegetsi bwa uganda uwo murwi tukibutsa ko urwanira mu buseruko bwa congo haraheze imyaka irenga mirongo ibiri mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda niho wemanga ko ushamikiye ku migwi yitirira idini rya kisilamu
bamwe mu baturage bari barahunze muri Ukraine barimo baratahuka basubira mu byabo nubwo bwose intambara itararangira ibindi tubibaze Oriane itangishaka
mu cyegeranyo cyayo oni ivuga ko benshi muri izo mpunzi bafise ibyifuzo byo gusubira mu gihugu cyabo umwe muri izo mpunzi zatashe ni Daria Fritsch al China uyu ni umubyeyi w'umwana w'umukobwa muto yavuye muri Ukraine afise agasakoshi kamwe hamwe n'akandi gatonya twarimwo utuntu duke tw'umwana avuga ko ivyo ari byo byonyine yahunganye mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri igihe yava mu gisagara ca Mykolaiv yavukiyemwo ico gihe umwana wiwe yari afise amezi atandatu gusa agira ati nashaka kuguma imuhira ariko ibisasu byaturikiye iruhande y'inzu yacu amadirisha arameneka bintera ubwoba bwinshi cyafata ingingo yo komoka Fritsch Alchina avuga ko yari yizeye yuko ubwo buhungiro azobumaramwo indwi zibiri zonyene ariko yamazeyo umwaka yahavuye afata ingingo yo gutahuka inyuma y'aho igisagara ca Kherson kiri hafi y'aho yahungiye kibohorewe uwundi muvyeyi yahungutse ni Tatiana Myrochinchenko aturuka mu karere ka ivankiv mu ntara ya kiyev nawe yari yahunganye n'umwana wiwe muto w'umukobwa ivanka ajya mu gihugu cya bulgaria mu kiringo cy'amezi atandatu yamara avuga ko naho umukoresha wiwe yamwemereye kubandanya akorera muhira umushahara wiwe waragabanijwe ubuzima buca buragorana avuga kandi ko umwana wiwe yabuze ishuri kubera aho yahungiye amashuri yari yuzuye naho ababyeyi bari mu babandanye guhunguka kubera ugukumbura igihugu cyabo mu kiganiro n'ijwi ry'amerika bavuga ko mu gihe bosubira kugira amakenga y'ibitero by'igihugu cy'uburusiya boca basubira guhunga
radiyo ijwi ry'amerika tujye muri afurika y'epfo anc iracyari mu biganiro byo gushyiraho guverinoma y'ubumwe yatangaje uyu munsi ko amashyaka atanu amaze kugeza ubu kwemera kuyijyamo ibindi kuri iyi nkuru diane nini ntazwi umugambwe anc werekanye ko kugera ino saha ufise bibiri vya gatatu vy'intebe ziri mu nama nshingamateka ya afurika y'epfo umugambwe mushasha wemeye guhamvya indi yamaze kwemera kuja muri leta y'umwe witwa good ibi bice bituma urunani rurimwo anc rugira ibibanza majana abiri na mirongo irindwi na bitatu ku majana ane biri mu nama nshingamateka ya afurika y'epfo ni ukuvuga ko ibice mirongo itandatu n'umunani kw'ijana vy'abagize inama nshingamateka nshasha y'ico gihugu bizoba bigizwe n'uruhande ruhande rurimo ANC muri ivyo bibanza amajana abiri na mirongo irindwi na bitatu ANC ubwayo yonyene ifise ijana na mirongo itanu n'icenda umugambwe DA utavuga rumwe na ANC ukaba ugwiriyemwo abazungu nawe ufise intebe mirongo umunani n'indwi AFP nawo cumi n'indwi PA uhafise ibibanza icenda Good nawo ukaba ufise intebe imwe rudende anc watangaje ko imigambwe yose yemeye gukorana nawo kugira ngo haboneke leta y'ubumwe izobwirizwa kuba muri leta perezida cyril ramaphosa niwe azogena abazogira leta nshasha aha anc ikavuga ko ikiriko irarondera iyindi migambwe yokwemera kuza muri leta y'ubumwe umugambwe AFF wa Julius Malema uharanira guteza imbere ubutunzi ukaba ufise intebe mirongo itatu n'icenda wamaze kwishura ANC wibwira ko utoza muri leta irimwo imigambwe nka Democratic Alliance DA na Freedom Front Plus FFP igwiriyemwo abazungu umugambwe umukonto wa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo n'igicucuro cyo muri ANC nawe nyene wanse kuba muri leta y'umumwe umukonto wisinzwe ufise intebe mirongo itanu n'umunani wahisemo kwifatanya n'indi migambwe yarayishinze urunani ruzonyinyurana n'abazoba bari muri leta y'ubumwe
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uburusiya buvuga ko inama mpuzamahanga yerekeye amahoro muri ukraine ntacyo rero yagezeho ibindi tubibaze fideli niyo ngabo
umuvugizi w'ibiro vya perezida w'uburusiya dmitri peskov yavuze ko perezida vladimir putin aciteguriye ibiganiro nyakuri mu ndwi irangiye perezida putin yatangaje ko igihugu ciwe kizoja mu biganiro vy'amahoro mu gihe gusa ukraine izoba yagihereye zine mu ntara zayo abatarizi baturuka mu bihugu birenga mirongo icenda barakoraniye mu gihugu c'ubusuwisi mu ndwi irangiye aho bashigikiye ubwigenge bwa ukraine yamara ntibaganiye ukugena intambara muri ico gihugu yotoregwa inyishu urwandiko rwa nyuma rwavuye mu nama rwarashigikiwe n'ibihugu bitari bike byari byayitavye yamara ibihugu bitari bike irimwo Arabia Saudite Ubuhindi na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ntivyaruteye ko igikumu hagati aho ngaho perezida w'uburusiya vladimir putin ejo azajya mu ruzinduko rw'iminsi ibiri muri koreya ya ruguru ni ubwa mbere mu myaka makumyabiri n'ine umukuru w'igihugu cy'uburusiya asuye koreya ya ruguru ariko ubungubu hakaba hari impungenge z'uko bashobora gufatanya mu ntambara yo muri Ukraine ibyo ngibyo ariko izo mpungenge zigaragara cyane mu bihugu bifasha Ukraine ku isonga leta zunze ubumwe za Amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu rwanda umukuru w'igihugu paul kagame yatanze ikiganiro n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu eric bagira ubusa gikurikiranye aratunyurira muri make mu ngingo nkuru perezida kagame yibanzeho ikiganiro cyo kuri uyu wa mbere perezida paul kagame yagikoreye mu biro by'umukuru w'igihugu village urugwiro cyatambukaga ku bitangazamakuru bya leta byose ndetse n'ibindi byaba ibyo mu murwa mukuru no mu ntara ku ngingo y'amatora ateganijwe muri uyu mwaka perezida paul kagame yizeje ko yiteguye gukora ibirenzeho mu mugambi wo kongera umuvuduko w'iterambere ku banyarwanda aha perezida kagame akavuga ko hari umwihariko kuri we yigeranije n'abandi bakandida bazaba bahatana kuri uyu mwanya kwiyamamaza kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu birimo uwo ari we wese twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu ibyo ni uburenganzira bwawe muri iki kiganiro abaturage hirya no hino mu gihugu bamukurikiraga bahawe ijambo bavuga uko bishimira iterambere bamaze kugeraho ku butegetsi bwa kagame abereye ku isonga bakanamugezaho ibyifuzo kandi nyakubahwa perezida wa repubulika abanyaburera hano ibitaro mu mirenge cumi n'irindwi igize burera turagushimira cyane kuko wadukuye muri nyakatsi y'amazu n'iyo ku buriri ku ihame rya demokarasi u rwanda ruhora runengwa abanyamakuru bari bajijeho perezida kagame asobanura ko ibyo byose bishingira ku mateka ya buri gihugu perezida kagame nta gihugu yashyize mu majwi ariko ntiyabuze kuvuga ko hari ibihugu byumva ko aribyo bifite demokarasi ibereye ibindi cyane iyo bigeze ku matora they have strict rules and they even say they don't want anybody
bafite amategeko akakaye kandi bavuga ko ntawe bashaka wakwivanga muri politiki zabo iyo bigeze ku matora ukagira icyo uyavugaho banakwica nta kibazo babigiraho ariko biraborohera kwivanga muri politiki z'abandi ibyo bisobanuye iki
perezida kagame yanagize icyo avuga kuri anketi iherutse gukorwa ku rwanda n'ibitangazamakuru byishyize hamwe cyane ibyo ku mugabane w'uburayi mu mushinga byise rwanda classified iyi ivuga uburyo ubutegetsi bwa perezida kagame bwibasira abatavuga rumwe nabwo b'imbere mu gihugu no kurenga imbibe zacyo harimo n'abanyamakuru
hari abantu bashaka kwikorera ibyabo kuri twe babikora mu buryo butaziguye babikora mu buryo buziguye hari ibyo nahoze mbona ngomba kubivugaho kubera ko muri abanyamakuru mugomba kubimenya nahoze mbona uruhurirane rw'abanyamakuru mu kuri bahagurukiye rimwe barapfusha ubusa umwanya wabo bagombye gukoresha amafaranga yabo mu bindi u rwanda ruriho ruzarumbuka buri mwaka bidashingiye kuri bo
ku bwana kagame ibyaba byose bigamije kudurumbanya umudendezo w'igihugu muri ibi bihe cyitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ntawe byagombye gutera ubwoba ndibwira ko nta kizahinduka dufite urabizi dufite amateka amateka yacu amatora tora tora tora nta ntambara yatera ubwoba nta bikinyo ubundi tuzasanga ibindi bishya byubakiye aho ngaho ntabwo nshidikanya ko igihugu cyiteguye kandi nta kizadutera ubwoba nyine nubwo hari ibumburi bumburi hirya no hino iyo ngiyo dufite umuti wayo naho ku kirebana n'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo perezida kagame yongeye gutsemba ahakana ko nta ruhare rw'u rwanda muri icyo kibazo avuga ko ikibazo cyagombye gushakirwa ahandi aho kucyegeka ku rwanda nawe ubwe ikiganiro nk'iki ni ubwa mbere gitambuka ku bitangazamakuru byinshi bikorera mu gihugu amatora yegereje hari ababibona nk'aho kiri mu murongo wo kwiyamamaza kandi amatariki ataragera bwana frank habineza uziyamamazanya na perezida kagame yatubwiye ko atagikurikiye kubera izindi gahunda bityo ko ntacyo yatangaza gusa madamu victoire ingabire umuhozi ukuriye ishyaka darufa umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u rwanda yakurikiye iki kiganiro kuba bamubiriza amaradiyo yose nka jambo yavuze n'ubishije ryanguye mu gutwi n'ubwo ikiganiro cyose ntacyumvira kuvuga ngo wirahira uwaguhaye inka ariko ntirahira utarayiguha nubwo yari twemerewe kuyiguha ariko wirahira uwayiguhaye nk'uko urumva hari ibyo nge ngaragaza bihari ariko abandi ntacyo bafite baheraho babereka donko nk'uko urumva ntabwo bingana na gatoya nibyo ni umukuru w'igihugu ariko ubundi nka biriya byagombye kuba igihe cyo kwiyamamaza kigeze kandi byaba n'abandi bemerewe gutorwa nabo bagahabwa uburenganzira nabwo nk'ubwo ngubwo kugira ngo nabo bashobore kugeza uwatanze inka nyine yarayitanze arimo arayivuga noneho n'abasezeranya gutanga inka izo nka basezeranya gutanga nabo bakabona umwanya wo kwisobanura no gusobanura ibyo bageza ku bantu ntabwo ari ibyo bihabanye n'amategeko kwiyamamariza gutegeka u rwanda bizatangira ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi perezida kagame azaba yiyamamariza gutegeka u rwanda muri manda ya kane azaba ahatana na bwana frank habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ndetse na filipo mpayimana umukandida wigenga radiyo ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika tukiri mu rwanda kuri uyu wa mbere leta yashubije abaturage amazu arenga ijana na mirongo itandatu y'ubucuruzi yo muri centre ya mahoko mu karere ka rubavu intara y'uburengerazuba yari yaraba- yari yarayabatse ivuga ko ari mu manegeka kuko aturiye umugezi wa sebeya abaturage bishimiye iki cyemezo n'ubwo bwose byabagizeho ingaruka nyinshi ni inkuru tubaza gloria tuyishime ni icyemezo cyafatiwe mu nama yahuje abategetsi b'inzego zitandukanye zirimo minisiteri y'ubutabazi bwihuse binema guverineri w'intara y'uburengerazuba mu rwanda ubuyobozi bw'inzego z'ibanze inzego z'umutekano n'abaturage bahoze bafite amazu y'ubucuruzi muri santere ya mahoko mu murenge wa kanama mu karere ka rubavu yabereye mu murenge wa rugerero leta y'u rwanda mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize nibwo yatse abaturage ba mahoko amazu y'ubucuruzi bakoreragamo ivuga ko batuye mu manegeka kuko batuye muri metero icumi uvuye ku mugezi wa sebeya icyo gihe ubutegetsi bwahise butangira gusenya amwe muri yo inategeka abari batuye mu mazu nayo ari muri izo metero kuhimuka aba ni bamwe muri abo baturage baganiriye n'ijwi rya amerika akarengane dufite ni uko hariya bagiye kuhasenya naho twakuraga minerivara y'abana nkanjye murarabona ndashaje ni pansiyo nari nsigaranye none nibahankura ndajya he ko bataturangiye n'aho kujya niyo byinshi bigufasha gutuma umusanzu yacu w'ubucuruzi bwa maboko cyane ko umaze imyaka myinshi uhari ikindi gashaka uburyo kibungabunga ahangiritse cyangwa ahangiritse hanyuma tukongera tugatuza gusa uyu munsi byari bimaze hafi umwaka wose ari amarira byahindutse ibitwenge kuko leta yasubije amazu yabo tumwe twicara mu buyobozi bukuru bw'igihugu dushaka ko hagombye kugira ikintu gikorwa noneho ku bantu bari bafite ibikorwa ku buryo uyu munsi rero nari mbazanye inkuru nziza ni byiza kuko ubu mwemerewe gutangira gukora
bamwe muri bo batangarije ijwi rya amerika ko kwakwa amazu byababereye ingorabahizi ariko amazu bakimara kuyafunga umutima warahagaze urakuka numva ko ndazongera kubona minerivare y'abana bwira agahinda amazu yanjye nayo mfiteho imiryango irindwi iyo yose yari yarafunzwe ubwo nari naratanzeho na metero za sebeya mu by'ukuri nari mbayeho nabi cyane kubera ko niho nakuraga minerivara y'abana kandi mfite n'abana b'imfubyi ndera ubwo byo byose byarahagaze inzara yari turi nabi nikuze angelique ni umubyeyi w'abana batanu wari usanzwe ufite inzu aho mahoko yaganiriye n'ijwi rya amerika ubwo inzu ye yafungwaga ubu twari tubayeho nabi kubera ko ngo gucuruza byasaga naho byahagaze ku mpamvu z'uko ntabwo wakwishyura ibihumbi ijana na mirongo itanu ku nzu yishyuraga ibihumbi ijana- ibihumbi mirongo itatu ngo wongere ubu busubize abana ku ishuri ubu abana bari barahagaze no kwiga byari byaratuyobeye gusa abaturage barashimira leta y'u rwanda ko yongeye kubatekerezaho turabashimiye cyane ni ukuri namwe nuko tubashimiye kuko byaturenze cyane twabuze umukorerwa n'igihugu twarisoza byaturenze Eh, namwe mwatumwe uburyo ngo umugabo ngo nusoze ubutumwa bw'aba bamutumye ngo ntanikane ijambo imana ihereze umugisha ikomeze ihereze ubwenge ubwo yahaye salomo wabasha kuyobora ubwo bwoko bw'imana imana ibashyigikire turabashimiye imana ihereze umugisha umuyobozi wa minisiteri y'ubutabazi bwihuse minema bwana albert murasira yabwiye ijwi rya amerika ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko urugomero rufata amazi rwamaze kubakwa ubu biteze ko nta kibazo cy'ibiza bazongera guhura nacyo ibibazo rero byakemutse cya mbere ni urugomero rwubatswe kuri sebeya rushobora gukumira amazi atashu- na- na- ntaze ari menshi iyo aje ari menshi ayo mazi arafatwa none akagenda ayarekura eh, aga- buhoro buhoro ikindi niba mugiye kure- mu- muraza kureba neza mu nkengero ya sebeya hagiye hubakwa ibikuta bituma amazi atarenga akajya mu mazu y'abaturage cyangwa se hirya no hino gusa abaturage basigaranye ikibazo cy'uko leta babariraga imisoro itandukanye kandi batakoraga bwana murasira yagize icyo akivugaho ariko ari umusoro ku kode ntabwo kwishyura iyo kode biraterwa n'uwo musoro wanyu ubigeza ubuyobozi bakareba neza uwo musoro wanyu ariko ubukode byo ntabwo byashoboka kuba warabitekanye ntabwo bibi ariko ubutaka bwo kuko n'abafite ubutaka bose ntabwo baba bafite inzu yo kubicuruza kubera ko uri kwinjiza umuhuzabikorwa w'umuryango clad uharanira uburenganzira bwa muntu evariste murwanashyaka yabwiye ijwi rya amerika ko leta ikwiye kuvugana n'amabanki n'izindi nzego zirebwa n'imisoro aba baturage ntibabure epfo na ruguru ubundi ni uko leta nyuma yo kubasubiza amazu yabo yazanavugana n'amabanki n'ubundi wenda bakaba baha- babahagarikira inyungu z'umurengera kuko n'ubundi baramutse babasubiza amazu ejo banki zikaza zikabajya- zikateza cyamunara n'ubundi byaba abaturage baba bagiye mu bibazo umva leta yajya hagati y'abo baturage n'amabanki kugira ngo amabanki atazagira urwitwazo rwo kuba yaza akahu- akagurisha ayo mazu yabo mu cyamunara bitewe n'izo nkunga icyemezo cyo gusubiza inzu z'ubucuruzi abaturage bo muri santere ya mahoko cyishimiwe n'abatari bake bamwe muri bo barabihuza n'amatora y'umukuru w'igihugu agiye kuba mu kwezi kwa karindwi gloria tuyishime ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda dukomereze aya makuru muri canada mu mpera z'iki cyumweru turangije umuryango wa bamwe mu banyarwanda baba muri icyo gihugu congre rwanda du canada wakoresheje ikiganiro mpaka ku myaka mirongo itatu ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu rwanda mu bakurikiranye mu bitabiriye iki kiganiro harimo paul rusesabagina na bamwe- na bamwe mu banditsi ku bibazo by'u rwanda nka michaela rong na stephen smith wigisha muri kaminuza ya duke hano muri leta zunze ubumwe za amerika mugenzi wacu tim ishimwe yavuganye n'uhagarariye congre rwanda du canada pierre nkinamubanzi amubaza icyo icyo kiganiro cyari kigamije intego yacu kwari ukureba imyaka mirongo itatu ishize n'amahano yabaye mu rwanda n'ukuntu abanyarwanda buri mwaka tugenda tubyibuka mu kwezi kwa kane dukoze misa yo kwibuka ah, wa gatandatu eh, igihe indege ihanuka ni- ari- kuko ariho byatangiriye tunafata icyemezo cyo gukoresha iki kiganiro kugira ngo abanyarwanda baba hano muri canada n'inshuti zacu zikunze gukwi- gukurikirana ibi- ibibera mu rwanda twafatanya kureba nyuma y'imyaka mirongo itatu ishize aya mahano abaye eh, ni iki byatwigishije ni iki byadufasha kugira ngo abanyarwanda bahereho batangire kubana neza mu mahoro bafate n'ingamba zo guhagarika ubu bwicanyi eh, budashira birumvikana ko ari ikiganiro kivuga ku mateka ndetse na politike bivanze none abakitabiriye ibyo baganiriye mwabonye bahuriyeho ku mateka y'u rwanda n'ibindi twari dufite aba- abadufashaga kuganira batatu eh, batatu harimo umunyamakuru w'umwongerezakazi witwa michaela rong yakoze ubushakashatsi buhanitse ku rupfu rwa patrick karegeya eh, muri afurika yo hepfo ariko hari ni- ni- n'izindi mpfu zidasobanutse yagiye areba adusobanurira n'ukuntu yabi- yatangiye kubitekereza yumvise ukuntu umuntu wari ukomeye nka karegeya akuriye ubutasi bw'u- bw'u rwanda hanze eh, bamwishe nk'uko bamwishe kuriya ubwo hari n'umu- umwarimu wo muri universite eh, duke university muri caroline du nord witwa stephen smith yahoze ari umunyamakuru wa liberation eh, ikinyamakuru cyitwa liberation mu bufaransa n'icyitwa le monde eh, akaba yara- yarakurikiranye cyane intambara yo mu rwanda kuva igitangira muri mirongo- mirongo cyenda eh, kugeza bica impunzi muri congo baravuga ati ngewe ndeba ibyabaye eh, ntabwo ngendera ku marangamutima hanyuma uwa gatatu yari paul rusesabagina abantu bose bazi u- yatuganirije ukuntu yafunzwe n'ukuntu eh, mbega igifungo cye cyari kimeze eh, ku buryo mbega wumva rwose bubabaje cyane abantu ukabona mbega mu muri eh, mu- muri sale harimo eh, nda- ndavuga mu gifaransa emotion wowe Pierre Nkinamubanzi niba abo bantu bose uvuze bitabira ikiganiro hari ibyo muhuriyeho hari ibintu mubona kimwe ni biki bavuze ukabona mutabyumva kimwe cyangwa se ukabona hari aho mutandukaniye mu myumvire Be- urebye ibyinshi tubyumva kimwe kuko urabona nk'ibyo byo ku- by'ubwicanyi eh, um, mikaralongo yavugaga eh, hano hano muri canada dufite ukuntu ingoma ya kigali yohereza abantu nk'aba b'abanyeshuri ariko atari abanyeshuri nyabo ari abantu baje eh, nko kureba ukuntu abantu bita opposition cyangwa barwanya ubutegetsi mbega bakora uko babaho kugira ngo bashobore kubagirira nabi ku buryo hari n'ikiganiro cyahise hano kuri radiyo kanada rwose umunyeshuri kazi yivugira ko yoherejwe kuneka mbega aba kutuneka kugira ngo amenye uko dukora ibyo dukora kandi ko atari we wenyine Eh, ubwo rero urumva ko icyo tugihuriyeho stefan smith u- umwarimu wo muri univerisite nawe we akora ubusesenguzi iyo umuntu akoze ubusesenguzi rero mushobora kumvikana cyangwa ntimutumvikane nk'ubwo we hari abavuga bati ese twabigenza dute kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu rwanda eh, haba ubutegetsi bubereye abanyarwanda bose eh, aho ngaho ntabwo abantu bose bahumvikana urumva hari nk'abavuga bati eh, twebwe wenda twa dufite nk'ingabo nibyo tu- tubona aba- bariya abanyakigali bumva eh, ariko ugasanga twebwe benshi tw- twe twikundira ibintu biri- bigendera mu mahoro naho nko ku bya paul rusesabagina akavuga ati ngewe nanga nanga intambara ati nubwo nkunda kurwana nkunda kurwanisha amagambo mu muryango wanyu abanyarwanda bujuje imyaka mirongo itatu n'abari munsi yayo mubona bakwibanda kuki kurusha bakuru babo muri iki gihe ubwo ndavuga urubyiruko icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko abana bafite imyaka nka mirongo itatu n'abari munsi yayo usanga ibyabaye babyumva nk'amateka usanga bo batumva ukuntu abantu bashobora gupfa ko badasa no kuba umuntu kumva ko uri umuhutu undi ari umututsi ntibabyu- ntibumvikane ko babana neza ntibabyumva Eh, bo rero bumva eh, u rwanda bashaka ari u rwanda abanyarwanda bose babamo mu mahoro kugira ngo atezwe igihugu cy'imbere kandi natwe numva ari byo tugomba kubatoza ariko ibyo ngibyo nubwo uvuze ko abana aribyo bashaka ariko n'abantu bakuru bisa nk'aho byabananiye kuko ah, niba mukora ibiganiro nk'ibi ngibi ni uko hari icyo mushaka kumvikanisha wenda ku ku rubyiruko ariko no ku bantu bakuru Ah, mubona ibyo mwifuza kugeraho kugira ngo mwongere muhuze abanyarwanda niba ariyo ariyo gahunda yanyu mubona bizagerwaho Eh, bizageraho kuko abantu bose bumvaga bavuga bati nyamara tugomba kumvikana kugira ngo tugere ku kintu nk'uko eh, martin luther king yajyaga abivuga ati mugomba kubana nk'abavandimwe mu mahoro n'ibitari byo muzashira mwese nk'imbwa pierre nkinamubanzi ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvuga n'ijwi rya amerika murakoze cyane
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ejo wari umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika abana babayeho gute mu nkambi z'impunzi abakobwa b'abangavu barenga magana ane na mirongo itanu bari munsi y'imyaka cumi n'itandatu batuye mu nkambi z'impunzi za Nduta na nyarugusu muri tanzania bo bataye amashuri bajya gushinga ingo iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha iyi rero ni radiyo ijwi rya amerika ni nangaha dushoreje aya makuru gusa rero noneho mbibutse ingingo z'ingenzi mu yo twababwiye ni uko mu rwanda umukuru w'igihugu paul kagame yatanze ikiganiro n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu avuga ko yiteguye gukora ibirenzeho mu iterambere ry'igihugu aramutse yongeye gutorwa kandi ashyira imbere ubunararibonye mu buyobozi bw'igihugu agereranyije n'abandi bakandida bazahatana nawe ari bo habineza frank wo mu ishyaka riharanira demokarasi no guteza imbere ibidukikije na mpayimana philippe umukandida wigenga umwihariko w'iki kiganiro ni uko n'abaturage bari hariya iwabo mu midugudu nabo bahawe ijambo muri icyo kiganiro cyabereye aho umukuru w'igihugu akorera muri village urugwiro amatora rero nk'uko mubizi azaba ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi gutaha kwa karindwi hagati aho kandi leta yashubije abaturage amazu arenga ijana na mirongo itandatu y'ubucuruzi muri santere ya mahoko mu karere ka rubavu yari imaze hafi umwaka yarayabambuye ivuga yuko yari mu manegeka ubu rero yujuje urugomero rufatira amazi ntajye kubasenyera banywanyi b'ijwi ry'amerika mwese uko mungana ndabashimiye cyane mbifurije amahoro n'amahirwe murakarama